ubu naho tugeze ku gicapu cya cumi na gatatu n'ubu kandi abisirayeri bongeye gusubira inyuma bibagira uhoraho uhoraho nawe abatera ibitugu abagabura mu maboko y'abamidiyani babatwara kumara imyaka ndwi ibyo byatumye abisirayeri bagira ubwoba binyegeza mu masenga no mu mabuye no mu misozi bakarima binyegeje abansi babo baraza bakonona imirima yabo bagashwabura n'ibyo barimye byatumye kandi abisirayeri baterwa n'ikigoyi barasonza barapfa n'inzara baca batangura gutakambira uhoraho umunsi umwe umugabo yitwa gideyoni yari ko arasekura ingano umumarayika w'uhoraho araza aramubwira ati uhoraho ari kumwe nawe wamuhizi w'inkomezi gideyoni abaza ati none ni kuki ibi byago byose byadushikiye ko mbona mu gihe giheze twama tunesha abansi bacu maze uhoraho abwira gideyoni ati haguruka n'inkomezi zawe zose ujyane ingabo z'abisirayeri utere abansi banyu b'abamidiyani nzobana nawe kandi nzoguha insinzi gideyoni arabaza ati mbega ntokiza gute abisirayeri ko umuryango wacu ari wo mutoya mu yindi yose n'inzu ya data ikaba ari iya nyuma mu zindi zose imana iramubwira turabishobora kuko nzobana nawe gideyoni yagumye akekeranya abona yuko akeneye kuronka ikimenyetso abwira umumarayika ati ndakwinginze ntuve ngaha kugeza ndakuzaniye utwutamira maze gideyoni aragaruka azanye inyama n'umutsima hamwe n'umufa w'izo nyama umumarayika amubwira ati nubishire kuri iryo buye maze umumarayika akoze inkoni yari yitwaje kuri izo nyama umuriro waduka uva muri iryo buye urigata ibyo byo kurya byose nuko umumarayika arakamangana muri uwo mwotsi gidiyoni yagumye yiyumvira igituma abantu biwe bashikiwe n'izo ngorane mbega wombarira igituma ego nibyo nyine ni kubera yuko abantu bateye ibitugu imana bakibagira amasezerano yabo rimwe rimwe na twebwe niko bitugendera turibagira imana cyane cyane igihe tubona yuko ibintu byose bigenda neza hari aho rero imana iturekurira ko ingorane zikadushikira kugira ngo bitume twiyumvira kuyigarukako mugabo kandi iyo si yo mpamvu dukunda gushikirwa n'ingorane muribuka ibyabaye kuri yobu yobu nawe nyine yaragize amakuba akomeye mugabo ntibyavuye ku cyaha yari yarakoze ahubwo imana yagombye kugeza ukwizera kwiwe no kwizigira kwiwe tugeze ku gicapu cya cumi na kane abisirayeri bari barasubiye inyuma basenga imana z'abanyakanani n'umuryango wa gideyoni nawo basenga imana ya bayari na ashera umunsi umwe hari mu ijoro imana ibarira gidiyoni itihitana imfizi ya so usangangure igicaniro cya bayari kiri kwa so utemagure inkingi y'ikigimamana ashera ishinzwe iri iruhande yacyo uheze unyubakira igicaniro kuri iki gitandara jewe uhoraho imana yawe mu buryo bushinzwe ujyane ya mfizi uyitange ko ikimazi cyo koswa gidiyoni n'abantu biwe baciye babikora ariko babikoze mu ijoro kuko batinye yuko se wiwe hamwe n'abandi bantu biwe bobica mu gitondo abantu bikanguye baratangaye cyane babonye ibyabaye kubona inkingi ya ashera yamaze gusenyurwa bagerageza kurondera uwo bayabigize uwo ari we bamaze kumenya yuko ari gideyoni yabikoze baca bagenda kwa se baca bavuga yuko bafata gideyoni ngo bamwice kubera yuko yabakoreye ibitari byo ariko se wiwe aranka aravuga ati asangwa bayari ari imana by'ukuri ntiyirwanire yonyine ko yabonye yuko basanganguye igicaniro cyayo mugenzi wanjye nagomba kukubwira yuko imana irahambaye irakomeye cyane gusumba ibigirwamana byakozwe n'amaboko y'abantu umviriza icyo zaburi y'ijana na cumi na gatanu ku murongo wa kane kugeza ku munani uko havuga ibigirwamana byabo ni feza n'izahabu n'ibikorwa n'amaboko y'abantu bifise akanwa ntibivuga bifise amaso ntibibona bifise amatwi ntivyumva bifise amazuru ntibimoterwa bifise intoke ntaco bikorakora bifise ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha imihogo yavyo ababikora bazohwana navyo mbere n'uvyizigira wese ni kubera iki abantu bata umwanya basenga ibintu vy'ibigirwamana ataco bibungura aho bosenze uhoraho imana y'ukuri mbega tweho twoba dutandukanye n'abisirayeli zingurura ku gicapu ca cumi na gatanu ingabo z'abamidiyani zihambaye zariko ziritegura kurwanya abisirayeli nuko gideyoni akoranya ingabo ziwe ariko uhoraho imana iramubwira iti abo muri kumwe ni benshi cyane barira umuntu wese yumva yuko afise akoba ataha imuhira abari bafise ubwoba baciye bataha muhira bari ibihumbi mirongo ibiri na bibiri nuko gidiyoni asigarana n'abantu ibihumbi icumi imana yongera kubwira gidiyoni iti n'ubu abo muri kumwe ni benshi cyane bajyane ku mwonga banywe amazi hanyuma ndabagusuzumire imana ibwira gidiyoni ati abaja gupfukama mu kunywa amazi ntibajya kurwana abo baraca bitahira ariko abanyoye amazi basabagira nk'imbwa nibo bari bakwiye kujya kurwana abo rero basigaye ari amajana atatu gusa abantu amajana atatu gusa nibo baja kurwanya abamidiyani hoho abantu amajana atatu gusa ariko mwe ntimubone yuko ari bake iyumvire nk'igihe woba ufise ingabo amajana atatu gusa uja kurwanya abansi bava mu kindi gihugu bashika nk'ibihumbi mirongo ibiri none wiyumvira yuko icerekana yuko cyari ikindi kintu ni giki ehe ndakwereke ni kuko uhoraho yari kumwe nabo nicyo gituma natwe igihe cyose imana iri kumwe natwe ntawe ushobora kutunesha turabe igicapu cya cumi na gatandatu abamidiyani bari bashagaje mu kiyaya bari benshi cyane utoshobora no kubaharura gidiyoni yari kumwe na za ngabo ziwe amajana atatu gusa aca bagabanganya mu mirwi itatu nyine aca baha umubindi hamwe n'ikimuri bakinyegeza muri uwo mubindi abaha n'inzamba hageze mu gicugu gidiyoni na ba bantu biwe baca bakikuza ingabo z'abamidiyani maze abwira abantu biwe ngo baze gukora nk'uko akoze arababwira ati ninapfutse inzamba yanje namwe muce muvuza iwanyu ninavuga nti inkota niyuhoraho na gidiyoni namwe muce musemerera mutyo hanyuma mubene ya mibindi nuko baca bakikuza izo ngabo z'abamidiyani mu gicugu gidiyoni avuza inzamba yiwe yongera amena wa mubindi kugira ngo iyo cya kimuri kiboneke maze ingabo ziwe zica zibigenza gutyo igihe gidiyoni n'ingabo ziwe bakora ibyo hakaboneka ibimuri byatumye abansi babo b'abamidiyani bazazanirwa baca batangura bonyine gutemana no kwicana nuko abamidiyani babonye ukuntu bazazaniwe batangura guhunga bariruka n'ubu nyine turabona ingeni imana yongeye gukorera ibitangaza abisirayeri ingabo z'abisirayeri bari bake cyane ariko barashoboye kunesha abansi babo kuko uhoraho ari we yabarwanira urabona ingene bigenda igihe wemereye imana ngo ikugwanire rimwe rimwe hari aho dukunda kuvuga ngo imana irafashwa aho twavuze yuko imana ifasha uwifashije rimwe rimwe tugomba gukora ibyo twiyumvira yuko ari byo bikwiye aho twosabye imana kugira ngo itwereke iby'ukuri ibyo ari byo ngo tubikore mwene data imbere yo gukora ikintu gihambaye eka mbere naho coba ari ikintu gitoya urakwiye gusaba imana kugira ngo ikwereke icyo ukwiye gukora tugeze ku gicapu cya cumi n'indwi haciye ikindi gihe abisirayeri bongeye gusubira inyuma bibagira imana imana yongera kubateza abandi bansi bakomeye cyane bitwa abafilisitiya abisirayeli rero bamaze imyaka mirongo ine arabagurano bakorera abafilisitiya hariho umugabo umwe yitwa manowa yari afise umugore w'intabyara umunsi umwe haje umumarayika aramubwira ko ikindi gihe azoronka umwana w'umuhungu uwo mugore rero ntiyari akwiye kunywa vino canke ikintu cyose kiva ku muzabibu mu gihe azoba atwaye iyo mbanyi kandi umwana amaze kuvuka ntiyari akwiye kumobwa umushatsi kuko yategerezwa kuzorangura igikorwa gihambaye nk'uko umumarayika yari yarabivuze umugore wa manowa asaminda hanyuma abyara umwana w'umuhungu bamwita samusoni uwo muhungu arakura agwiza inkomezi aba uwuhambaye imbere y'inyonga z'uhoraho uwundi munsi uwo musore abona umwigeme mwiza w'umunyakaranga w'umufilisitiyakazi agomba kumurongora ariko ababyeyi biwe ntibabimukundira umunsi umwe samusoni n'ababyeyi biwe bari bagiye iwabo w'uwo mufilisitiyakazi hanyuma baza bumva intambwe iri kwiratontoma maze inkomezi z'uhoraho ziza kuri samusoni akabushungwe afata ya ntambwe arayitabagura mu kanya isasa nuko samusoni yabira wa mwigeme w'umufilisitiyakazi amugira umugore wiwe ariko ntiyabaye umugore mwiza namba nicyo cyatumye aca murungika iwabo mu bafilisitiya ababyeyi ba samusoni ntibashima by'ukuri yuko samusoni arongora uwo mufilisitiyakazi kuko abafilisitiya bari abansi babo kandi ntibasenga imana y'ukuri yo mu ijuru si ukuvuga yuko uwo mugore yari mubi kuko atava mu bwoko bwa samusoni kuko imana itigisha amacakubiri y'amoko ariko nuko samusoni yari yatwaye umukobwa atari yavuye mu kugomba kw'imana ikintu gikuru ni uko samusoni yari akwiye kumvira icyo umubyeyi cyangwa icyo ababyeyi biwe bamubariye kuko ari cyagezwe cy'imana umviriza rero ijambo ry'imana ritubwira ngo wubahe so na nyoko icyo rero nticyagezwe si ukuvuga ngo turinda guhitamwo kubikora cyangwa kubireka kuko nticyagezwe cy'imana turabe igicapu cya cumi n'umunani umunsi umwe samusoni yagiye gucura umugore wiwe ariko ageze kwa sebukwe sebukwe aramubwira ati wa mukobwa ntawuri ngaha namuhaye uwundi kuko niyumviriye ko utakimushaka maze samusoni araraka cyane arashavura acagenda mu gahinga afata imbwebwe amajana atatu araziboha azifatanya ku mirizo azishyira ko n'ikimuri cyangwa umucanwa ngira ngo murashobora kubibona urabye neza kuri icyo gicapu maze samusoni arekura za mbwebwe zitwara umuriro mu ngano zicamwo zigenda ziraturira umurima wose abafilisitiya babibonye barababara cyane baca batangura kurondera uwagize ibyo bintu uwo ari we bamaze kumenya yuko ibyo byagizwe na samusoni kuko sebukwe atamuhaye umugore wiwe abo bafilisitiya baca baraduga bafata wa mugore bamuturirana na se ibyo byatumye samusoni araka cyane gusumba aca aragenda yihora abafilisitiya maze acahungira mu isenga ry'ibuye nuko abafilisitiya baraza barondera samusoni bamubonye baca baramufata bamubohesha umugozi ariko imana yari yarahaye inkomezi zitangaje samusoni aca afata uwo mugozi arawuvutura abona iruhande yiwe urwasaya rw'indogoba aca agwicisha abafilisitiya igihumbi samusoni yari yatowe n'imana kugira ngo azarokore abisirayeri nuko rero yari yahawe n'imana inkomezi zitangaje kw'ingabire adafise izo nkomezi zivuye ku mana yari umuntu asanzwe nk'abandi bose mbe mwiyumvira yuko iyo ngabire yayikoresheje mu bimunezereza gusa cyangwa yayikoresheje mu by'imana igomba komeza wumvirize turajya kubiraba hanyuma reka tuzingurure ku gicapu cya cumi n'icyenda samusoni yabandanije kugarariza imana yakundanye n'uwundi mwigeme w'umufilisitiyakazi yitwa derira hari abantu bahavuye bagenda kwa derira baramubwira yuko bazomuha amahera menshi ntiyamenya neza akabanga k'inkomezi za samusoni nuko derira amara iminsi akubakuba samusoni kugira ngo amubwire aho inkomezi ziwe ziva ariko samusoni yagiye aramuhenda kugeza aho amubwira yuko ni- nibamubohesha imbuto nshasha indwi yuko inkomezi ziwe zica zihera ibyo rero derira yarabigerageje ariko ntacyo byamaze kuko samusoni izo mbuto yaca azicagagura nk'ubugwegwe gusa asubira kandi kumara iminsi amuhendahenda ariko samusoni yongera kumubwira yuko ubuhoho bamubohesheje imigozi ikiri mibisi yuko inkomezi ziwe zoca zimuheramo ibyo derira yarabigerageje biranka akomeza kongera kumusaba amukubagura kugezaho samusoni yahavuye amumenera impuri aravuga yuko nibamumwa umushatsi wiwe yuko inkomezi ziwe zizoca zihera nuko derira afata samusoni atangura gusa n'uwumuririmbira buke buke kugeza aho samusoni yaryamye ku bibero bya derira arasinzira nuko igihe yari asinziriye derira ahamagara abantu baraza baramufasha bamwa samusoni umushatsi wiwe samusoni yikanguye asanga inkomezi zamuhezemwo maze abafilisitiya baca baraza bamunogora amaso none rero bigeze ngaho mwibaza yuko samusoni yamerewe ate ndazi neza yuko yicujije kubona yizigiye abansi biwe b'abafilisitiya ubu rero yari yaronse igihano kubona yuko atizeye imana imana yari yarakomeje kwihanganira samusoni ariko samusoni yagumye atumvira imana kugeza aho agera ahantu yisambura wenyine agapfa yategerezwa kwishura ibihwanye no kutumvira kwiwe bagenzi banje nagomba kubabwira yuko ibyo twagabitanije byose dutegerezwa kubyishyura imbere y'imana kuko imana itubwira yuko byaba ibyiyumviro cyangwa amajambo cyangwa ibikorwa by'umugararizo imana izo bicira urubanza mbega urazi y'abanyabyaha bazoca bamaze gupfa n'iby'ukuri imana itubwira yuko abanyabyaha bazotabwa mu kiyaga cya kumuriro ahazoba ukuryanya insya z'amenyo mwene data wumva bene aho hantu ariho wifuza kujya ndizera kutoshima kujya ahantu nka bene aho kuko hariho uburyo imana yamaze kudutegurira bwo kujya ahandi hantu heza ariho mu ijuru ni mu buryo bwo kwihana ibyaha byacu tukizera yesu ubu rero tugeze ku gicapu cya mirongo ibiri abafilisitiya rero bamaze gufata samusoni baciye baza mu rusengero rw'ikigirwamana cyabo kugira ngo bagire umunsi mukuru bongere bashikanire ibimazi imana yabo y'ikigirwamana cyitwa dagoni barahimbaje dagoni kuko yabahaye intsinzi ku bansi babo bari banezerewe rwose bari mu birori bihambaye bafise amazimano menshi kandi meza baririmba batamba hanyuma abafilisitiya baca batuma ko samusoni kugira ngo babe baramwitwengera nuko samusoni baramuzana bamukuye mu ibohero samusoni asaba umuntu yari amuzanye aramubwira ati ndakwinginze unshire impande y'inkingi zifashe iyi nyubakwa kugira ngo nshobore kuzegamira nuko wa muntu arabimwemerera hanyuma samusoni yegamira izo nkingi muri icyo gihe abantu bari bakinezerewe cyane bamuraba bamutwenga nuko samusoni arasenga aravuga ati uhoraho imana yacu ndakwinginze unyibuke ndagusabye kugira ngo umpe uburyo nshobore guhora amaso yanje nihore abafilisitiya maze samusoni aca afata za nkingi arazikonganya n'inkomezi ziwe zose kugeza aho azisitura maze rwa rusengero rw'ikigirwamana ruca rurahomvoka rwose rugwa kuri abo bantu igihe rero urwo rusengero wasenyuka samusoni yaciye atera akamo ati reka mfane n'abafilisitiya nuko aca bagwamwo bose barahona kubera yuko samusoni atumviye imana ntiyashoboye kuramba kugira ngo abone ingene imana yarokoye abisirayeri ibakura mu maboko y'abafilisitiya imana yarumviye isengesho rya samusoni kuko yamwongeye inkomezi zo gushobora gusunika no gukunganya za nkingi hanyuma rwa rusengero rw'ikigirwamana rugasenyuka mugabo kandi nawe nyine yapfuye muri bo uko utumvira imana ntigushobora kutuzanira insinzi mu baheburayo igice cya cumi ku murongo wa mirongo itatu na mirongo itatu na rimwe havuga ngo kuko tuzi uwavuze atuguhora n'ukwanje ni jewe nzobasubiriza mu nkoko kandi atuhoraho azocira urubanza abantu biwe erega birateye ubwoba gukorokera mu maboko y'imana nzima turabe igicapu cya mirongo ibiri na rimwe twari tumaze igihe twiga ku byerekeye gidiyoni na samusoni kandi ndizigira yuko mwahakuye ibyigwa by'ingirakamaro haciye imyaka myinshi cyane abo bantu babiri barapfuye umwana w'imana ari we yesu kirisito yavukiye muri iyi si hanyuma aba mu gihugu cya palesitina yabyawe n'inkumi mariya hanyuma arakura aravuga aragendagenda arakora nk'abandi bantu bose umunsi umwe yesu yari ko aragendagenda ahwana n'umuntu yinjiwemo n'impwemu zihumanye aribo badayimoni impwemu mbi zari muri we zari zimeze nabi cyane kuko zaramusarisha ndetse bari baragerageje kumubohesha n'iminyororo mugabo akayivutagura wa mugabo abonye yesu amwikubita imbere akumbagara impwemu mbi ziravuga ziti duhuriye hehe ga mwana w'imana nzima ugomba kuduhonya yesu aramubaza ati mbega wewe urinde nuko b'abadayimoni barishura bati turi igitero kuko bari abadayimoni benshi bari binjiye muri uwo muntu nuko abo badayimoni basaba yesu kugira ngo ntabarungike ikuzimu ahubwo ngo apfume abarungika mu ngurube zari kuri uwo musozi maze yesu arabyemera hanyuma izo mpemu mbi zica zigenda zinjira muri za ngurube izo ngurube kuko zari ku gatembwe zica zigenda ziriruka zicuranguka zigwa mu kiyaga zose zirahona mugenzi wanje urabona n'ingene impwemu mbi zibona yesu zigatinya zigatetemera zirazi neza yuko yesu kirisito afise ububasha gusumba satani umviriza icyo yakobo avuga mu cete ciwe mu gice cya kabiri ku murongo wa cumi n'icyenda wemera yuko imana ari imwe ugize neza abadayimoni nabo nyine barabyemera bagahinda agashyitsi mbarira rero none uwutinya ninde kandi akaba ari usenga mbega n'abadayimoni cyangwa imizimu cyangwa n'uhoraho imana asumba byose bene data bamwe muri mwebwe murashobora kuba mwiyita abakirisito kugeza uyu munsi mugabo rimwe rimwe mukagenda ku bapfumu abapfumu rero si abantu b'imana na gatoya ni abakozi ba satani ntushobora gukorera imana na satani abo bantu babiri ntibashobora guhura uyu munsi rero ukwiye guhitamwo umwe muri abo babiri ukwiye gukorera tuzingurure ku gicapu cya mirongo ibiri na kabiri umunsi umwe yesu yagiye i Yerusalemu mu rusengero ageze mu rusengero abona abantu bariko barahadandariza abandi bavunja amahera abandi bagurisha ibitungwa intama inuma hamwe n'ibindi bitari bike barabadandaje nyine Yesu abibonye araraka cyane aravuga ati inzu yanjye izokwitwa inzu yo gusengeramo ariko mwebwe mwayihinduye nk'isenga y'abambutse acahenura ameza y'abari ko baravunja amahera asanzaza ibintu byabo agurura n'inuma asohora n'ibimazi byose asohora n'abo badandaza igihe cyose yesu yama yigishiriza mu rusengero ijambo ry'imana ariko abakuru b'idini bagomba kumwica ariko ntibabishobora kuko abantu baguma bamukurikira bumviriza ibyo yigisha mwene data mbega urusengero ni ahantu ho gusengera mu bugingo bwawe canke wibaza yuko ari ahantu ho kugirira ibindi bintu wishakiye mbega iyo ugiye ku ngoro y'imana uba ugiye gukora iki uba ugiye kwerekana ko ufise agahuzu keza canke kwiramukiriza abagenzi canke kwerekana ubutunzi ufise nk'abafise imiduga n'ibindi igihe pasitori aba ariko arasigura uraheze ukiyumvira iki mbega hari aho wiyumvira yuko yatebeje gusigura canke ukiyumvira ibindi byinshi canke mbere ugatangura gusinzira canke urafatwa akanya ko kumviriza neza witonze ugasaba imana kugira ngo iguhezagire igufashe kumviriza ijambo ryayo tugeze ku gicapu cya mirongo ibiri na gatatu yesu amaze gupfa ku bw'ibyaha byacu yarazutse ava mu bapfuye urupfu ntirushobora kumugumya na gatoya ku munsi ugira gatatu yesu kirisito yarazutse ava mu mva uyu munsi ni muzima kandi icyo ni ikintu cy'igitangaza cyane imwe mu mbi n'abadayimoni badashobora gukora abantu baciye batangura kubona yuko yesu kirisito ari umwana w'imana by'ukuri hageze yuko ava muri iyi si ngo asubire mu ijuru yesu yafashe abigishwa biwe cumi n'umwe abajyana ku musozi uri inyuma y'igisagara cy'i Yerusalemu. maze yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'irya mpwemu yera mubigishe kwitondera ibyo n'abageze byose umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi bagenzi banje nagomba kubabwira yuko yesu afise ububasha ko yanesheje satani icaha hamwe n'urupfu ikindi ciza kirimwo nuko imana izokwamana natwe ibihe byose yama yiteguye kudufasha mu gihe cyose dufise intege nke turangirize ku gicapu cya mirongo ibiri na kane imana igomba yuko twama twiteguye igihe cyose kurwana n'abansi bacu b'ibyo mu mutima tukamera nk'aba basoda bari muri iki gicapu urabona ingene biteguye kurwana n'umwansi igihe imana itubwira yuko dukwiye kwitegura kugira ngo turwane urugamba imana ntibiri kuravuga ko dufata ibirwanisho nk'inkoho cyangwa ibindi ariko ni ukugira ngo turwanye umwansi wo mu mutima cyangwa w'iby'impwemu mu gitabo cyangwa mu cete paul yandikiye abanyefeso mu gice cya gatandatu hatubwira ibirwanisho dukwiye kuba dufise kugira ngo turwanye satani ubwa mbere dukwiye gukenyeza umukanda w'ukuri dukwiye kuvuga ukuri atari amajambo gusa atagira iyo ajya n'iyo yava ubugira kabiri ni ukwambara ukugororoka nk'icyuma gikingira igikiriza kugira ngo dushobore kwikingira imyambi ya wa mubi satani ubugira gatatu dukwiye kwambara ibirato byiza by'ubutumwa bwiza kugira ngo tugende tubwire abandi ubutumwa bwiza bwa yesu kirisito ubugira kane dukwiye kuba dufise inkinzo yo kwizera kuko iyo nkinzo niyo tuzimisha imyambi y'ubukari y'umuriro itewe na wa mugwanizi satani ikindi nacyo dukwiye kwambara inkofero y'agakiza kuko tumaze kwihana ibyaha byacu tukemerera yesu yuko twacumuye tukihana muri icyo gihe aratwoza n'amaraso yavuye ku musaraba tukaronka agakiza iyo rero niyo nkofero y'agakiza ubugira gatandatu dukwiye kuba dufise inkota ya mpwemu ari ryo jambo ry'imana turakeneye kwiga no kumenya ijambo ry'imana kugira ngo dushobore kurwanya umurwanizi ariko rero bagenzi banje kwiga ijambo ry'imana ibyo byonyine ntibihagije dukwiye kuba abaryiga maze cyane cyane tukarikora tukarikurikiza nimwumvirize icyo muri yakobo igice cya mbere ku murongo wa mirongo ibiri na kabiri havuga kandi mube abakora iby'iryo jambo ntimube abaryumva gusa mwibesha